iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na oriane tangishaka turabaramukije mwese aho muri hose ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga ku ndwara y'igituntu mbere yaho ariko tujya kubagezaho amakuru avunaguye ku burundi muragezwaho na oriane tangishaka urakoze cyane jene mukankusi ku makuru yo mu burundi urwaruka rwo mu gisagara cya bujumbura n'ubwo mu ntara ya Muying- Muying- muyinga rusaba guserukirwa bikwiye mu biganiro bihuza abarundi bamwe muri bo bavyiganiye ijwi rya amerika inyuma y'iminsi itatu bari bamaze mu mwihwaniro ryo guhanahana ivyiyumviro ryateguwe n'ishirahamwe ntabariza turi kumwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze kuri iyi nkuru jean bosco ubwo rwaruka ruri hagati y- ruri hagati y'imyaka ingahe Ah, bimwe mu vyo abo bana bab- babona bishobora gufasha uburundi ku- ku- kogorora ni nk'ibi
ego urwo rwaruka biboneka ko rufise imyaka iri hagati ya mirongo itatu n'itanu eh, n'imyaka nka cumi n'umunani urwo rwaruka rero rukaba rwahuriye aho i muyinga rwavuye mu gisagara cya bujumbura mu makaritsiye atandukanye n'urundi basanze aho i muyinga bakaba bahujwe n'ishyirahamwe ntabariza bafise intumbero yo guhanahana ivyiyumviro kuvugana no kugira ngo buzuzanye ku bijyanye n'ingene ah, ho- hoba icuka kiza hagati y'urwaruka rwo mu migambwe itandukanye urongoye ishyirahamwe ntabariza akaba yatumenyesheje yuko i- ico cifuzo cyabaye ico kudugana urwaruka rw'ibujumbura ahasanzwe hari umutekano habaye higeze kuba umutekano muke eh, kugira ngo barabire ku bana b'i- b'imuyinga kurwaruka rw'imuyinga eh, rubabwire uko bo babigenjeje kugira ngo umutekano ntushobore guhungabana nk'uko nk'uko bimaze iminsi biboneka i bujumbura none abo b'imuyinga bavuze ko ah, ba- ba- ari bo bari bafise umutekano u- u- usa n'uwukwiye mu bihe burundi bwari ko buraca mu bibazo vy'ingu- vya politike mu mwaka uheze bo bavuga ko bakoze iki kugira ngo uwo mutekano ubandanye ubungabunga
icyo abimuyinga bavuga ni uko bo bemeza yuko habaye ukuvugana hagati yabo rwaruka rukavugana rukama eh, iminsi yose ah, i- iyo hagize ikirutandukanya eh, bakavuga yuko bashoboye ahanini kwirinda amajambo y'abanyepolitike kuko eh, hirya bama- ubwo rwaruka rwose rwabo rw'ibujumbura cyangwa rw'imuyinga icyo ruhuriza ko nuko bavuga yuko urwaruka eh, kenshi rugwa mu mitego y'abanyepolitike aribo kenshi baba- babagira ibikoresho ibyo rero bakaba bavuze bati ure turabona neza yuko dukwiye kwiyubara abanyepolitike kuko baba- baduhenda Mm. None iyo bavuze ko bashaka guserukirwa bikwiye mu biganiro bihuza abarundi eh, ba- bavuga yuko bipfuza kuja guhabwa ijambo mu biganiro biriko biraba mu Burundi canke ibiganiro biriko biho- bi- biyobogwa na Perezida Benjamin Mkapa yarusha icifuzo cabo ni ikihe
icyifuzo cya- cya- c'urwo rwaruka na cyane cyane bavuga ku biganiro biba biriko birabera hanze bihuza abanyepolitike batandukanye baba batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi cyangwa umugambi uri ku butegetsi bakavuga bati nyabuna twebwe iyo hadutse ibibazo ibyo ari byo byose bijyanye na politike bihitana twebwe urwaruka rimwe na rimwe tukabigwamo kubera ko dusanzwe dufite ingorane nyinshi iz'ubukene n'iz'ubushomeri tukajyayo kugira ngo turabe ko eh, tuzi yuko hari icyo tugiye gukurayo ati rero ibiganiro byoba ahanini urwaruka tukaja kuvuga ibibazo dufise biduhanze bituma kenshi dukurikira abanyepolitike tutazi n'ico turiko turakurikira Mm, barafise umugambi none wo kwandikira Perezida Benjamin Mkapa kugira ngo baje yarusha Ariko- ego yane gushika ubwo ni ivyiyumviro vyariko birasohoka mu nama eh, mu vyiyumviro vyasohotse ntabwo twashoboye kumvamo uwo- uwo bavuga yuko bashobora kumwandikira kugira ngo bamuture ico cifuzo
urakoze cyane jean bosco ndarurinze muri iyo ntara ya muyinga ubandanye ukurikirana iyo nkuru n'ibyo biganiro biriko biraba hagati y'urwo rwaruka udushikirize iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane
namwe murakoze
arakoze mugenzi wacu Oriane Tangishaka na Jean Bosco Ndarurinze ku makuru baduhi- batugejejeho iyi ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Eugenia Mukankusi ikaze mwese kuri radiyo yanyu nk'uko mubimenyereye buri wa gatatu ni ikiganiro muri isanga uyu munsi turavuga ku buzima ni ku magara y'abantu turavuga rero ku ndwara y'igituntu ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko nabibabwiraga mu kanya uyu munsi turaganira ku ndwara y'igituntu igituntu ni indwara iri imbere mu ndwara zandura zihitana abantu benshi ku isi imibare dukesha ishami rya oni ryita ku buzima oms igaragaza ko mirongo icyenda na gatanu ku ijana by'impfu zituruka ku gituntu ziboneka mu bihugu bikennye iyi ndwara kandi ni kimwe mu bintu bitanu bya mbere bihitana abagore bafite hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine n'itanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abantu miliyoni icyenda n'ibice bitandatu barwaye igituntu miliyoni imwe n'igice barapfuye muri uwo mwaka miliyoni imwe y'abana barwaye igituntu kandi ibihumbi ijana na mirongo ine bahitanywe n'indwara y'igituntu muri rusange muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abantu babarirwa mu bihumbi magana ane mirongo inani bagize igituntu cy'igikatu inkuru nziza ariko ni uko hagati y'umwaka w'ibihu- w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda ni igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ushize umubare w'abantu bahitanwa n'igituntu wagabanutse kuri mirongo ine na karindwi ku ijana ingamba zo kurwanya igituntu zarengeye ubuzima bw'abantu babarirwa muri miliyoni mirongo ine n'eshatu bashobora guhitanwa n'igituntu hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'uw'ibihumbi bibiri na cumi na kane intego rero y'iterambere ry'ikinyagihumbi ni ukurandura indwara y'igituntu bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu muri kiganiro muri isanga uyu munsi twabatumiriye muganga yves muco wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda mu ishami ryo kurwanya indwara y'igituntu n'izindi ndwara zandurira mu mwa- mu myanya y'ubuhumekero mu kanya rero harabasobanurira iby'iyi ndwara murabona umwanya wo kumubaza ibibazo mufite mwifuza gusobanukirwaho no ku buryo bwo kurushaho kurwanya iyi ndwara bityo rero dufatanirize hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu turusheho kuburinda umuze muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara iyi telefone yacu ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nsubiremo kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mushobora no kutwoherereza ibibazo bigufi mwifuza kubaza ndetse n'ibitekerezo byanyu kuri facebook mwe rero abagifungura amaradiyo yanyu ni ikiganiro muri isanga kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika nongere mbahe ikaze mwese ubu turi kumwe na dr yves muco wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda gi- mu ku- mu ishami ryo kurwanya indwara y'igituntu n'izindi ndwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero dr muco ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye kugira ngo udusobanurire ku by'indwara y'igituntu ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane nawe ndabashimiye ku mwanya muduhaye kugira ngo dufashe abaturarwanda ndetse n'abantu muri rusange kumenya ibijyanye n'indwara uburyo bwo kuyirinda ndetse no kuyitanga Eh, mbisabira ikintu muganga muco mwaba muri kuri sipika ndumva indangururamajwi hari ukuntu irimo gutuma tutumvikana neza niho parereri
reka gutya noneho turumvikana neza ubu iyi muyivanyeho turumvikana neza Eh, ye murakoze cyane rero ubwo nagira ngo mu gutangira mutubwire indwara y'igituntu ari indwara ki n'ikiyitera
Eh, indwara y'igituntu ni indwara ikunze kwibasira imyanya y'ubuhumekero cyane cyane Mu- mu mbabarire gatoya ntabwo ndimo kubumva nanone harimo ibintu by'imiyaga bisa nk'aho hari sipika iri- irimo itubuza kumvikana neza simpamya ko abakunzi b'ijwi rya amerika bari bubashe kumva
sinzi igituma kitari kumvikana neza ariko nta sika iriho Mm,
Eh, baramwambira nta nama twumvikana nkakomeza eh, turumvikana buhoro ko harimo ibi- ibintu by'ibiyaga inyuma Reka- reka twongere tubahamagare noneho kugira ngo tw- turebe ko twakumvikana kurushaho
leta
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ndwara y'igituntu reka twongere dushake umuganga twabatumiriye dogiteri muco yves kugira ngo abe abasobanurire ni mu kanya gatoya ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
Hmm, nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ndwara y'igituntu turi kumwe na muganga yves muco ni uwo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda mu ishami ryo kurwanya indwara y'igituntu n'izindi ndwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero Uh, muganga muco ubwo noneho ndagira ngo mm, numve niba twumvikana turumvikana neza ndabumva neza Eh.
ndabumva neza ye nababazaga rero ngo mutubwire indwara y'igituntu ari indwara ki n'ikiyitera
indwara y'igituntu ni indwara yandura mu mu mwuka akaba ari indwara ikunze kwibasira cyane ibihaha nk'uko nayo mbizi nyine kuko ari indwara yandura mu mwuka kandi umwuka igice cy'umubiri kiwukoresha cyane akaba ari ibihaha Eh, iyo ndwara rero ikaba iterwa n'agakoko ko mu bwoko bita basiri akaba ari agakoko kitwa basezikope ikaba nubwo mvuga ko yandura kandi mu mwuka kandi ikaba ikunze kwibasira ibihaha ni indwara ubundi ishobora gufata ibice byose by'umubiri w'umuntu ariko abarwayi benshi ubona hejuru ya mirongo icyenda ku ijana aba ari abafite iyo ndwara mu bihaha kandi iyo mu bihaha akaba ariyo ndwara mbi cyane kuko iba ishobora no kwanduza abandi bari hafi cyangwa se babana n'uwo murwayi kugaragara ibyo
ye ubwo mu kanya muraza kutubwira ibyo bice bishobora gufatwa n'indwara y'igituntu ariko se igituntu kiravurwa kigakira
yego rwose igituntu ni indwara ivurwa ndetse ikavurwa igakira neza cyane cyane ku bantu bayivuje hakiri kare kandi bakubahiriza n'amabwiriza bahabwa kwa muganga amabwiriza ajyanye n'uburyo bwo gufata imiti n'ibizamini basabwa kugira ngo bagende babakurikirana bareba uko imiti ikora neza mu mubiri wabo mbese kugira ngo uvurwe ubundi ugaki- ukire neza bisaba yuko icya mbere wivuza hakiri kare icya kabiri bisaba yu- nu- ni uko ukurikiza neza amabwiriza uhabwa n'abaganga ku bijyanye no kuvurwa indwara y'igituntu Mhm. umuntu se yabwirwa n'iki ko arwaye igituntu
murakoze cyane I- ikintu cya mbere gikunze kugaragara ku murwayi w'indwara y'igituntu nk'ikimenyetso cy'iyo ndwara gikunze kugaragara ni inkorora inkorora kubera iki Cya- cya mbere ni ukubera ko nk'uko twabivuze mbere ari uko iyi ndwara ikunze kwibasira cyane ibihaha noneho mu gihe ibihara bimaze kuba kwangizwa na twa dukoko twa basi udukoko tumaze kuba twinshi mu bihaha umuntu agatangira kujya korora mu gihe umubiri ushaka kurwanya twa dukoko udusohora Eh, rero akaba ari cyo kimenyetso cya mbere cy'ibanze gikunze kugaragara ku ndwara y'igituntu ariko icyo kimenyetso ntabwo kigenda cyonyine Ah, akenshi usanga kiherekejwe n'umuriro ndetse no kuba umurwayi yagira ikintu cyo kubira ibyuya byumve cyane cyane ku mugoroba guta ibiro umunsi ku wundi kandi nta yindi mpamvu igaragara ituma ari guta ibiro ugira ikizibakanwa ndetse no gucika intege ah, uko indwara imarana igihe akaba ari uko ibimenyetso bigenda byiyongera ndetse binaba bibi cyane kurushaho ku buryo atinze kwivuza bishobora no kumuviramo kwicwa n'iyo ndwara
ubwo rero ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo uwo muntu abashe kuyiru- kuyirinda yayirinda ate
kwirinda iyi ndwara ubundi ubwabyo ku ruhande rumwe navuga ngo birakomeye ariko ku rundi ruhande nkavuga ngo biroroshye birakomeye kubera ko ni indwara yandurira mu mwuka kandi ko mubizi twese duhumeka umwuka umwe nta muntu ugira umwuka we yihariye ngo avuge ngo ndabizi neza ko umwuka wanjye nta dukoko tw'igituntu turimo ngo nta inzandura urumva rero birakomeye kuba wakwirinda uvuga ngo ntuzandura na rimwe ariko nanone ku rundi ruhande navuga ko byoroshye kubera ko turamutse twese twumva ko bitureba kwirinda indwara y'igituntu twumva uburyo yandura ko yandura cyane mu mwuka kandi ko twihumeka umwuka umwe byadufasha yuko igihe cyose tu- umurwayi mu bo tubana mu bo duturanye nabo mu bo tubana mu bo twirwana mu buzima bwa buri munsi ufite kimwe mwa bya bimenyetso navuze y'iyi ndwara y'igituntu cyane cyane inkorora itinze ikaba yamara hejuru y'ibyumweru bibiri ko yamugira inama yo kumugeza kwa kugera kwa muganga vuba agasuzumwa basanga arwaye iyo ndwara y'igituntu akavurwa hakiri kare kwirinda rero kwa mbere gukomeye ni uku- kwivuza hakiri kare kuko iyo wivuza uri ku miti udakomeza gukwirakwiza ubwo bwoko ubu mubana ngo ukomeze kubanza Mhm. Ye, m- Dr muco muraduhumuriza murahumuriza abakunzi b'ijwi rya amerika bakurikiye ikiganiro muri uyu mwanya muvuga ko kuvura iyi ndwara bishoboka ariko kandi n- hari n'izo mpungenge z'uko kubera ko igituntu cyandurira mu mwuka bishobora koroha kucyanduzanya Ah, mutubwiye ko uwarwaye yakwihutira kujya kwa muganga kandi akivuza hakiri kare ariko se ubana n'umurwayi w'igituntu we yakora iki kugira ngo atacyandura kandi bahumeka umwuka umwe
uko nari maze kubivuga ari ubana n'umurwayi indwara ufite indwara y'igituntu ndetse ari n'ujya uhura nawe rimwe na rimwe mu buzima busanzwe ikintu cya mbere cyamufasha kwirinda ni uko wa muntu babana ufite indwara y'igituntu ashyirwa ku miti vuba bishoboka kandi akamugira inama akanamufasha kugira ngo abashe gukurikira ya miti ayinywa umunsi ku wundi uko bisabwa no kwa muganga kugira ngo udukoko wa murwayi afite ducike intege vuba ndetse tunapfe vuba tudakomeza gukwirakwiza aho bana nawe rero inama ya mbere ni ukugeza ugira inama uwo mubana cyangwa se mukunze guhura ufite ibimenyetso bi- byatuma ukeka indwara y'igitsina akamugeza kwa muganga kare agasuzumwa kare agatangira imiti hakiri kare kandi ukanamugira inama yo kwifata neza ndetse ukaba wajya umuha n'ubufasha butuma nawe koko adacika intege ufata ya miti kugira ngo ayifate neza uko aramutse ayifashe nabi bishobora no kumuviramo izindi ngaruka mbi kandi zishobora no kugera no kuboba abana
ndagushimiye cyane dr yves muco kuri ibi bisobanuro muduhaye kuri iyi ndwara y'igituntu n'uburyo bwo kuyirinda ndetse no kuyirwanya ariko kubera ko iki kiganiro ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika nk'uko nabivuze dutangira reka twakire ku murongo wa telefone abakunzi bacu eh, ba- baze ibibazo cyangwa se batange ibitekerezo duhere kuri nsengayire uranyumva
ndabumva ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, ikibazo nabazaga Mm,
nabazaga im- im- imiti ivura igituntu mm, dukunda kujya ku masantere de sante amwe n'amwe mhm.
ikaba yabura mbese imiti ivura igituntu mwayitwoherereza ku buryo umuntu yajya no muri farumasi akaba yayiguramo
Eh, icyo ni ni- ni- wara- wara- warangiza ikibazo cyawe
Eh, ni iki- ni ikibazo na- ndimo mbaza Eh, ah, ndagira ngo mu- mba- ubanze ubaze ikibazo cyawe cyose niba hari ikindi wo- ushaka kongeraho hanyuma tubone kumu- guha muganga umwanya asobanure
Eh, ndakanya irangiza ikindi Mhm.
kibazo mbese nyu- nta nta muntu ugu- umuntu ashobora kurwara icyo gituntu Mhm.
mwatubwiye ngo cyandurira mu guhumeka nta nta kundi kuntu umuntu ya- ya- yacyandura atari bidaciye mu guhumeka Mhm. Eh, uretse ubwo ni muga- icyo kibazo kigira ngo mbaze urakoze cyane nsengayire ubwo muga- muganga aragusobanurira mu kanya reka tubanze twakire na rugamba rugamba ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo uraho neza
yego yego yego ikibazo ngewe ni ikibazo mfite Mm.
nibaza mumaze kutubwira ko eh, igituntu giterwa n'iyo eh, ni- ni- nako gakoko ka basile de coke ariko Mhm.
no- nkibaza ni ese ako gakoko kaba kagaragara kaba gakunda kugaragara mu bihe bintu ku buryo umuntu yabyirinda icya kabiri none mbaza eh, ndabaza ni ese ni izihe ngamba abadogiteri bafata kugira ngo nka wa muturage wo hasi ah, udasobanukiwe iby'igituntu ku buryo yabona ubukangurambaga bwimbitse bwamufasha ko- kuta- kutandura aga- iyo iyo ndwara y'igituntu cyane ko numvise ko ari indwara mbi Mhm.
Eh, nibyo nge nabasha- nashaka kugira ngo mbabaze numve eh, uko mubitubwira Eh, urakoze cyane nawe rugamba aho igicumbi murakomeye
Eh, gicumbi turi aho nta kibazo ariko ubwo ubwo bukangurambaga turabukeneye cyane rwose Mhm. niyo mpamvu twabatumiriye muganga reka nze muhe umwanya hanyuma abasubize muganga mu- muco iki kibazo cya nsengayire n'icya rugamba nagira ngo mubasubize
murakoze cyane kandi nawe babazi ndabashimiye cyane ku bibazo byabo mpereye ku kibazo cya ibibazo nsengayire yatugejejeho yabazaga niba bishoboka yuko imiti y'igituntu yaboneka ahantu hose mbese n'unayikeneye akaba yabasha kuyibona muri farumasi akayigurira Mm.
Ah, ah, mu kumusubiza najya mubwire ko ibyo yifuza byaba ari ibintu bibi cyane Mhm.
kuko iyi miti y'indwara y'igituntu kuyishyira mu mafarumasi ngo umuntu ushatse wese abe yayigurira byatuviramo yuko abantu bajya bayinywa bakaba bayinywa icyumweru kimwe iminsi itatu bakayihagarika Ah, bikazavamo yuko n'uwa wundi wari urwaye igituntu gisanzwe washobora kuvurwa agakira bimuviramo ahubwo kwa- kugira igituntu cy'igikapu kubera kunywa imiti nabi ko yabashije kugura yenda ukwezi kumwe ukundi kwezi ubushobozi bukamugora akayihagarika ariko icyo namubwira nanamumara impungenge imiti mu gihugu irahari nta na rimwe twari twabura imiti icya kabiri ni uko iyi miti y'indwara y'igituntu itangirwa ubuntu mu mavuriro yose yo mu rwanda akaba rero nta mpamvu yo kuyireka ngo ijye mu mafarumasi yigenga abantu bajye kuyigura bayigure nabi bayikoreshe nabi ahubwo bajye baza kwa muganga basuzumwe kandi imiti tubahaye icyizere iranasanzwe baba abiyageze kugira ikibazo cy'uburwayi indwara y'igituntu barabizi yuko iyo miti itangirwa ubuntu kuva umuntu atengera kuyinywa kurinda yayirangira nta kibazo uriya akagombye kugira cyo kujya kuyishakira muri farumasi kuyita mu mafarumasi ni imwe mu ngamba guverinoma y'u rwanda yafashe kugira ngo tube tuzi- twizere ko imiti dukoresha mu gihugu ari imiti myiza kandi tunizere yuko n'uburyo abaturage banywa ya miti bayinywa koko mu gihe cyagenwe bakayirangiza batayikikije Mhm.
naho ari umuntu ugomba kujya kuyigurira gukurikira ngo tumenye ko yayinyweye neza cyangwa se yabashije kugura igomba kurangiza igihe cyose cye cyo kuvurwa bishobora kutugora Mm.
icya kabiri yari yatubajije ndetse ah,
nta kundi gituntu Ahandi cyandura ajya- uretse mu mwuka eh, ah, eh, ubundi buryo indwara y'igituntu cyandura ariko kitanduriye mu mwuka bwaba buriho buriho ariko ah, yumvise mu ntangiriro y'iki kiganiro avuga ko abarwayi tubona hejuru ya mirongo icyenda ku ijana bafite iki gituntu cyo mu bihaha cyanduye mu mwuka noneho ariko za cumi ku ijana navugaga bishoboka yuko bashobora kuba baranduye igituntu baracyanduye mu bundi buryo ariko bashobora kuba baranacyanduye bacyanduye mu mwuka ariko noneho haba ari ibihaha bifatwa cyane ahubwo hakazafatwa ikindi gice cy'umubiri amagufa kubera ko cya cya gituntu cyakomeje kikagenda mu maraso hakaba hafatwa uturugunyu two mu mubiri cyangwa se hakaba hafatwa izindi nyama cyane cyane inyama zo mu nda Mhm.
ikindi bundi buryo nanone umuntu ashobora kwandura indwara y'igituntu a- ashobora kwandura indwara y'igituntu bitewe n'amatungo cyangwa se ibikomoka ku matungo yaba yakoresheje bidatunganyije neza Mm.
akaba ari naho mu nama abaturage bagirwa nko kunywa amata babasaba kunywa amata atetse kuko inka zishobora kwandura indwara y'igituntu kandi icyo gituntu kikaba gishobora kuva ku nka ikanduzwa abantu bitewe n'inyama cyangwa se n'amata ya za nka atateguwe atatunganyijwe neza mbere yo guku- yo- yo- y'uko abantu bayanywa Mm.
ariko nk'uko nabimubwiye rero mbere hose aba arwara indwara y'igituntu abenshi muri bo bandurira mu mwuka kandi no- hejuru ya mirongo icyenda ku ijana nanone y'abo banduye ugasanga igice cy'umubiri cya- cyafashwe cyane cyane ari ibihaha ku bibazo rugamba yabajije M- mbere Ya, mu- abandi- munyihanganire gatoya mbere y'uko tujya kudara ku kibazo cya rugamba uh, muri ubu buryo bwo kwandura tuvuge nka- nk'amacandwe gusomana cyangwa umuntu agize aho ahurira n'igikororwa cy'umuntu urwaye igituntu ntabwo byamwanduza byo
yanduye n'ubundi ni bya bimwe bivuga ko biba bivuye mu bigaruka nanone ku myanya y'ubuhumekero kuko Mhm.
mu gihe abo ari umuntu twa dukoko twi- twanduza indwara y'igituntu umuntu ufite ya ndwara ubundi adukwirakwiza cyane cyane igihe akorora Mhm.
igihe yicyamura igihe aramutse ari nk'umuririmbyi uba muri korari igihe aririmba uko asohora umwuka mu bihaha bye Mhm.
niko burya umwuka usohora iwo urimo n'udukoko ariko cyane cyane wa mwuka usohora baso- usohoka akoresheje imbaraga nyinshi nko kwitsamura gukorora nibwo hazamo udukoko twinshi ku buryo abegeranye na wa muntu abakunze kubana na wa muntu abakororeraho bashobora kwanduriramo Mhm.
Ne- niba rero habayemo ni eh, gusomana kuko nabwo haba abantu baba ari nko kwesa gukwirakwira hano umwuka cyangwa se hagati yabo guhumeka umwuka umwe atanga wa wundi urimo udukoko undi wa wundi utari wakandura akaba ari kugenda yongera ibyago bye byo kuba yakwandura twa dukoko turi kuva kuri mugenzi we ufite ya ndwara y'igituntu Eh, rugamba rero
Eh, tugiye kuri ruganda rero nta tubaza gatike izi bateri dukoke ahandi zikunze kuboneka aho zikunze kuboneka ni he cyane ahambere nk'uko twabivuze ni ku murwayi ufite indwara y'igituntu kandi utari kwivuza cyangwa se uri kwivuza ariko akaba adakurikiza neza amabwiriza yo kwa muganga waba umurwayi naho twayi- ko twabibonye utu dukoko dukunze kuba cyane twibasira i- i- ibihaha by'umurwayi mu gihe rero wa murwayi ufite agakorora akitsamura agahumeka se bisanzwe niko aba agenda dukwirakwiza mu mwuka asohoka asohora ah, mu bihaha bye ariko nk'uko twari tumaze kubivuga mu gihe nasubizaga sengayire hari n'ahandi utu dukoko dushobora kugaragara cyane cyane ku bikomoka ku matungo iyo haramutse iryo tungo ryaturutseho naryo byaranduye indwara y'igituntu ikunze gufata amatungo ni aho hantu habiri umuntu avuga cyane utwo dukoko dukunze kugaragara ariko uburyo bwo gukwirakwiza utwo dukoko cyane bukunze kugaragara ku isi ni aho umuntu akorora akaba yakwanduza abo abana nabo cyangwa se akunze kubana nabo mu buzima bwa buri munsi Mm.
aya ya- yavuze ko ba mu karere kabo ka gicumbi bafite bifuza cyane ubukangurambaga ku rwego rugera hasi mu baturage kugira ngo bamenye uburyo bwo kwirinda indwara y'igituntu Mm.
Ah, ubusanzwe mu gihugu cyacu dufite urwego dukorana narwo rw'ubuzima rwitwa abajyanama b'ubuzima baba ku rwego rw'umudugudu Mm.
abajyanama b'ubuzima buri mudugudu ufite abajyanama b'ubuzima bane abajyanama b'ubuzima rero bahugurwa ku bijyanye n'ibimenyetso by'indwara y'igituntu uburyo bwo kwirinda ndetse n'uburyo abarwayi bavurwa bagaragara iyo ndwara y'igituntu Mm.
abajyanama b'ubuzima tubasaba yuko igihe cyose babonye umwanya wo guhurana n'abaturage baturanye nabo haba ari ku munsi w'umuganda haba ari ikindi gihe cyose cyaba ikindi kintu cyose cyaba cyatumye abaturage bateranira hamwe basabamo nibura akanya k'iminota icumi makumyabiri mirongo itatu bakaba bafata umwanya bagasobanurira abaturage ku bijyanye n'ubuzima mu byo basabwa kugira inama abaturage cyane harimo n'indwara y'igituntu kandi ubundi muri rusange mu rwanda byagendaga neza kuko iyo urebye n'abarwayi tu- twakira kwa muganga baje kwisuzumisha bafite ibimenyetso bi- bituma bakeka indwara y'igituntu usanga igice kinini kizanwa n'abajyanama b'ubuzima ushobora kuba wabonye muri kominote babo bagasanga bafite ibimenyetso bimwe mu bya bimenyetso bigishijwe bikekwa ko umuntu- umurwayi ufite akekwaho indwara y'igituntu bakamugira inama yo kujya ku ivuriro rimwegereye agasuzuma Eh, uburyo n'abarwayi tubona bagaragara noneho n'indwara y'igituntu basuzumwa bakagaragara indwara y'igituntu usanga hafi mirongo ine ku ijana hejuru ya mirongo ine ku ijana baba barazanwe n'abajyanama b'ubuzima mhm.
ubwo rero abo mu karere ka gicumbi buriya ni ukuzabahwitura tukabibutsa yuko mu mu byo tubifuzaho harimo n'ubukangurambaga kugira ngo abaturage bamenye ububi bw'indwara n'uburyo bwo kuyirinda Mhm. Ye, ndabashimiye cyane kuri ibi bisobanuro Nu- nibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ndwara y'igituntu tuve gato mu rwanda noneho tunyarukire mu burundi Ah, bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika bari mu burundi eh, nabo barifuza kubaza ngabirano turi kumwe kuri telefone
turi kumwe cyane nubwo rezo mbonye zishaka kugorana Mm.
ariko nagomba ntangure gushima ku kuntu abakozi mukorera kuri ino radiyo ijwi rya amerika mufise umutima mwiza mu guha ijambo abari ahatandukanye ku isi hanyuma nashaka ku- kubaza umutumire nubwo atari umurundi ni umunyarwanda ariko nibaze basangiye amabanga amwe n'aba- n'abavuzi b'abarundi nkabaza ngira nti mbega hoba ariko hakorwa iki em, novuga nti mu ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko dusanzwe dusangiye eh, ku- ku- ku mibare yo ku- kurinda iyi ndwara y'igituntu hanyuma nkaca ngira ko mm, nongera mm, ngira nti mu gihugu cy'u Burundi u- u- indwara y'igituntu ushobora guhura akenshi ifata abakene hanyuma nkaca ngira nti mbega mu mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi nk'ubu boba bariko baranyumviriza nk'uko bafashe ingingo yo gu- yo yo kuvuza abana bari munsi y'imyaka itanu no kwibarutsa abakenyezi ku buntu nta kuntu iyo ndwara y'igituntu mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi na rya tubona ugiye kuraba ibitigiri byinshi uhura ari abantu b'abakene ba ntaho nikora nta kuntu yoshobora ku ku- ku- ku- kuja ikavugwa ku buntu maze abakene ikoya kubahitana Mhm. Eh, birumvikana ikifu- icyifuzo cyawe kirumvikana ngabirano urakoze cyane ego hama hama nkaca nongera nkagira nti Eh, ko muri make twararum- twaramutse twaramutse turonka n'umutumire Mm.
yodusigurira neza neza ingaru i- i- mm, ibintu ze- bituma iyo ndwara ibituma nyamukuru ukuntu twoyirinda mu ijambo rimwe nyene nyene akadushikirako mu kuyirinda byitera asa n'uwabitubwiye vroma turashimye ku ku ijwi rya amerika kweri mubandanye mutera Yeah.
imbere nk'umuzinga munaturamukirije umumenyesha amakuru dukunda cyane thomas kamirindi turamubwira rwose ubu n'ubu warakumva Eh, i- ubwo urakoze cyane reka tugushimire ngabirano hanyuma ah, twakire na ezekiel ezekiel uranyumva
cyane rwose jene ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego me nagomba mu ndamukirizo umutumire nongera ndabashimira kuri kino kiganiro na jewe Mhm, urakoze hanyuma nk'uko arakumva mwabitu eh, hama- hanyuma nk'uko mwabitubwiye mwabi- yuko muri afurika ino ndwara irasizikaje abanyafurika cyane cyane rwose no ngaha mu burundi irica abantu batari bake mugabo tugatangazwa n'ukuntu mu bihugu bya buraya mu bazungu dutumva eh, dutumva uwo- iyo uwo- iyo virisi yoba iyitera igituma yoba idashikayo igituma yoba ikirica abanyafurika cyane rwose cyane hanyuma rero ikibazo nagomba kubaza uwo mutumira none hari ubwoko bungahe bw'igituntu kuko hariho abavuga yuko hariho ubwoko ngo bukira n'ingoga n'ubundi ngo bukira butebye kandi hakaba n'abantu bavuga yuko ngo baba baf- ngo ba- ngo bafise amaraso ngo afatwa n'ingoga n'igituntu n'abandi adafatwa n'igituntu uko ndagoye nk'akarorero twebwe turi mu ishuri twageze kuba dufise umunyeshuri yari arwaye igituntu mugabo hariho abanyeshuri twabonye mu nyuma bafashwe n'abandi ba- batafashwe kandi uwo munyeshuri twararyamana twari kumwe tukiyumvira igituma bamwe bafatwa abandi ntibafatwe nicyo nagomba kumwibariza Ngenda.
gira amahoro Eh, urakoze cyane ezekiyeri Eh, reka twakire na gasipari Eh, gasipari uranyumva Eh, ariko washyize muri hoparireri nawe ntabwo turimo kubu- kubasha kumvikana neza
noneho ndabumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, ikibazo nabazaga eh, muganga ndumva yasobanuye ko hari igituntu gifatira mu bihaha n'ikindi gifatira ahandi mu bice by'umubiri ntabwo nashoboye gukurikira neza ngo umenye ibisobanuro yatanze wenda ku ku kibijyanye n'ahandi hantu gi- gifatira hanyuma anatubwire i- aho bitandukanira cyane cyane ku bimenyetso icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri hari igihe ujya kwa muganga utekereza ko urwaye igituntu wenda nk'ibimenyetso yavuze nk'inkorora ni a- ari cyo kintu cy'ibanze kigaragaza ko ah, umuntu ashobora kuba afite uburwayi bw'igituntu ugasanga kwa muganga baguhaye imiti y'inkorora ntibagukorere ikizamini cy'igituntu ese igihe umuntu atanyuzwe ni he handi yakwiyambaza wenda kugira ngo umuntu afate n'iyo miti ariko yamenye neza ko nta gituntu afite murakoze murakoze cyane gasipari reka ubwo noneho duhe umwanya muganga abasubize duhere ku bibazo byaturutse mu burundi Eh, ngabirano yatanze eh, ni- ntabwo ari ngabirano ni ezekiyeri ezekiyeri yatanze i- i- ikibazo ariko ngabirano we yatanze icyifuzo avuga ko aba- abategetsi cyangwa se abashinzwe ubuzima mu burundi bari bakwiye kubabonera imiti ku buntu nk'uko namwe mu rwanda mubikora nta twizere ko bat- batwumva cyangwa se ikibazo tuzakibagezaho hanyuma ezekiyeri afite ibi- ibibazo kuri iyi kuri iyi virusi yica abanya eh, ifata abanyafurika kurusha uko ifata abanyaburayi nagira ngo mu- mu- musubize
Ese murakoze cyane Eh, mbere yo kujya ku bibazo bya zekeri ye mwagaruka kuri ngabirano kuko hari ako yavuze ati se muri kominote ya east africa Polisi. Eh, ni icyo namumara impungenge namubwira yuko uko ibihugu byose byibumbiye muri kominote ya east africa uko ari bitanu bifite uburyo bihura bikaganira ku bijyanye no kwirinda indwara muri rusange ariko bikaba binafite n'uburyo noneho bivugana n'uburyo bwo guko- kwi- kurwanya indwara y'igituntu by'umwihariko nk'ibihugu bitanu urugero natanga ni uko ubu ngubu igice n'ibyo bihugu usanga uburyo tuvura indwara y'igituntu twese uko ibyo bihugu ari bitanu busa ku buryo umurwayi yari afatiwe mu rwanda akaba yari ari ku miti ariko akaba agomba gukomeza yenda urugendo rwe cyangwa se kubera ubuzima runaka ko abamo agomba kujya kuwukomereza i bugande muri kenya se cyangwa i burundi ahabwe urupapuro rumuherekeza akaba yajya agakomereza ya miti kuko imiti waba bazamuha iba isa n'iyo yanywaga mu rwanda I- icyo ni kimwe kimaze kugerwaho ikindi hari poroje twari dufitanye n'ibyo bihugu yo ireba ikorera mu bitaro biri hafi y'imipaka mu rwanda harimo ibitaro bitanu n'i burundi nubwo harimo nk'ibitaro bitanu ariko ku bindi bihugu uko byari binini ka- bitaro iyo poroje ireba birengaho n'ibyo bitaro hashyizwemo uburyo navuga buhambaye bwo gusuzuma indwara y'igituntu ku buryo abantu baturuka ku mpande zombi zagereye imipaka baba bashobora gukoresha ibyo bitaro kandi bakagira serivisi nk'uko umwenegihugu azihabwa ku buntu ikindi nanone kuri ngabirano namubwira ariko ntabwo ndaba mvugiye leta y'u burundi icyo namubwira kuko nk'uko nababwira tujya duhura muri ibyo biganiro icyo namubwira ni uko nzi neza yuko imiti y'igituntu ndetse n'igituntu cy'igikatu mu burundi gitangirwa ubuntu ahubwo we yenda akaba atari afite amakuru ahagije ariko icyo cyo na kimumaraho impungenge ariko ubwo arabimenye none aba agaragaje leta baza- bazabimumenyesha ku buryo bwimbitse Mm.
ku bibazo bya ezekiyeri aya babizengutse ngo ahubwo ku bw'igituntu bungaye ngo kwari ubukira vuba n'ubudakira vuba Mm.
mu by'ukuri ubwoko bw'igituntu mu gituntu dushobora gushyiramo ibice bibiri igituntu twavuga ngo ucumbire imiti cyangwa se igituntu gisanzwe n'igice cya kabiri twavuga ngo ni igituntu cy'igikatu aho twa dukoko du- twanduza indwara y'igituntu tuba twaragize ubudahangarwa ku miti isanzwe ivura indwara y'igituntu umurwayi yaramuka arwaye agaragaye ibimenyetso by'igituntu bakamuvuza ya miti isanzwe tumenyereye iyo miti ntiba igikora kuko twa dukoko tuba twaramaze kuyimenyera mbese ya miti ntacyo tubasha gukora twa twa dukoko ni ibyo navuga ngo ni igituntu eh, cya kabiri cyangwa igice cya kabiri aricyo igituntu cy'igikara bamwe cyo igituntu gisanzwe ariko umu- iyo tukivura igihe tuvuramo umurwayi amezi amara ku miti anyurana bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe ndetse binatewe n'uko mu mateka y'uwo murwayi ashobora kuba yarigeze kurwara igituntu mu myaka yashize ubusanzwe ari ubwa mbere umurwayi arwa- agaragayeho ibimenyetso by'indwara ya gituntu kandi tugasanga ari ibihaha byafashwe umurwayi avuzwa imiti imara amezi atandatu ariko iyo umurwayi agaragaye indwara y'igituntu tugasanga ari ibihaha byafashwe ariko twa- mu- baza neza mu mateka tugasanga ari inshuro ya kabiri cyangwa ya gatatu arwaye indwara y'igituntu noneho ntabwo imiti ahabwa imara amezi atandatu ahubwo imara amezi umunani ikindi aya turamutse dusanze umurwayi indwara- afite indwara y'igituntu ariko tugasanga igituntu afite ari igituntu cyafashe ubwonko cyangwa se igituntu cyafashe amagufa kubera ko ibyo bice by'umubiri imiti isanzwe ivuza indwara y'igituntu yinjiramo ku buryo bugoranye muri ibyo bice by'umubiri ngo ibashe kugera yice twa dukoko igihe cyo kumuvura kiriyongera tukava ku mezi atandatu tukaba amezi cumi n'abiri ubwo rero ashobora kuba ari nk'aho yigeze guhura n'umurwayi yenda akamubwira ko we yanyweye imiti igihe cy'amezi cumi n'abiri undi akamubwira ko yanywa amezi- amezi atandatu akagira ngo akaba ari cyo cyatumye yibaza icyo kibazo cy'ise ko kimwe gikira vuba ikindi ntigikire vuba aho kwabo ngabo ibyo bice bibiri cyane cyane ubwonko n'amagufa uko biteye n'uko imiti isanzwe ivura indwara y'igituntu ikora yinjira mu mubiri ibyo bice yinjiramo ku buryo bugoranye akaba ariyo mpamvu hasabwa yuko igihe cyo kuvura umuntu ufite indwara y'igituntu yafashe ibyo bice bibiri hako- hakoreshwa amezi cumi n'abiri aho kuba amezi atandatu naho ku ndwara y'igituntu cy'igikatu ho nabivuzeho iza akenshi bitewe n'umu- n'imyitwarire y'umurwayi igihe yarwaraga igituntu bwa mbere igituntu gisanzwe iyo adakurikije neza amabwiriza yo kwa muganga ugasanga anywa imiti asiba cyangwa se ugasanga yenda anywa imiti ariko kubera ubundi burwayi afite atigeze icya- indi miti yaba ariho akaba atarigeze yamenyesha umuganga ya miti ntinjire neza mu mubiri we ngo yice twa dukoko ahubwo akajya yinjiramo umuti mukeya udukoko tukagenda tuwumenyera buke buke ku buryo n'igihe uzaba wa muti ushobora kuzinjira ari mwinshi uzasanga twa dukoko twaramenyereye tutakishwa na wa muti akaba iyo ariyo twita indwara y'igituntu cy'igikatu dukurikije amabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ubusanzwe eh, icyo gituntu cy'igikatu cyavuzwaga imiti imara hagati y'amezi cumi n'umunani n'amezi makumyabiri n'ane ariko ibyo navuga nk'amahirwe ku barwayi nko ku kwezi kwa gatanu ku- k'uyu mwaka eh, iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryaje kongera gutanga andi mabwiriza ryemera yuko uburyo ibihugu bimwe byari byaratangiye kuvuza iyo ndwara y'igituntu cy'igikatu eh, imiti imara amezi icyenda gusa ko noneho ibihugu byose ku isi bishobora kubikoresha aha rero akaba ari na- navuga ko nko ku banyarwanda ndetse n'abarundi bo ari n'amahirwe kuko twebwe twari twaratangiye kuvuza iyo ndwara y'igituntu cy'igikatu iyo miti y'amezi icyenda ubwo abakunda gusoma nibasoma izo ayo mabwiriza yo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryasuye mu kwezi gushize bazabonamo ko n'ibihugu bavuga byamaze gutangira gukoresha ubwo buryo u rwanda n'uburundi burimo bituma ndi kuvuga u rwanda n'uburundi ni uko hariya bagenzi banjye bari bamaze kubaza Mm.
ari abaturanyi b'abarundi Eh, Ubu- ikindi ikindi kibazo yari abajije ezekiyeri yavuga ngo se kuki bamwe bafatwa n'indwara y'igitsina abandi ntibafatwe mhm.
hari abantu bamwe na bamwe u- no muri porogaramu z'igihugu zo kurwanya indwara y'igituntu tuvuga ko ari abantu cyangwa ari gurupe z'abantu bafite ibyago bi- kurusha abandi kuba bakwandura indwara y'igituntu izo gurupe rero ni izihe nkurikije ibiri muri muri porogaramu yacu Mm.
twebwe ama- ayo magu- a- a- ayo magurupe y'abantu tubona bafite ibyago byinshi byo kwandura indwa- kwandura indwara y'igituntu nk'uko ubushakashatsi bwakoze ku ndwara y'igituntu mu mwaka w'ibihumbi na cumi na kabiri bwerekanye aba mbere ni abantu abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida kubera yuko ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba bwaragabanutse igihe wa umuntu aramutse abanye cyangwa se agahura n'akagakoko gatera indwara y'igituntu umubiri we ntuba ugifite ubushobozi bwo kurwanya indwara bikahita bimuviramo gutangira kugaragaza ibimenyetso by'indwara y'igituntu aba rero bafite babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida ukurikije imibare yavuye muri ubwo bushakashatsi bwakozwe mu rwanda usanga bafite inshuro cumi na zirindwi z'ibyago zo kwandura indwara y'igituntu ugereranyije n'umuntu udafite aka gakoko sinzi n'aho byumvikana
birumvikana
indi gurupe ya kabiri ni umuntu ubana n'umuntu wagaragaye indwara y'igituntu nk'uko twavuze kare ni indwara yandurira mu mwuka umuntu wa mbere rero ufite ibyago byo kwandura ni wa wundi ubana umunsi ku wundi n'umurwayi ufite indwara y'igituntu kandi utari kuvurwa uyu nawe usanga afite ibyago bigera byikubye hafi inshuro cumi n'esheshatu ugereranyije n'umuntu utabana n'umuntu utabana n'umuntu ufite indwara y'igituntu kuko nubwo utabana n'umuntu ufite indwara y'igituntu urahura nawe aha n'aha mu buzima runaka igihe runaka akaba yakwanduzaho utarabimenye ko umuntu arafite indwara y'igituntu ariko niba mubana mu rugo uba ufite ibyago hasi byikubye inshuro cumi n'esheshatu ugereranyije n'abatabana n'umuntu urwaye indwara y'igituntu gurupe ya gatatu ubushakashatsi bwakozwe mu rwanda bwerekanye ni abagororwa baba mu maprizo kubera uburyo indwara y'igituntu yandura nk'uko nabibuze yandura mu mwuka umuntu afite indwara y'igituntu akaba abana n'abantu benshi bafunganye hamwe haba hari ibyago byinshi yuko yakwanduza abantu benshi mu gihe gito aha rero umuntu uri muri pirizo we aba afite hasi inshuro ibyago byikubye inshuro eshanu ugereranyije n'umuntu uba mu buzima bwo hanze udafunze izi ni zo gurupe eshatu zagaragaye cyane ko zifite ibyago byinshi ugereranyije n'abaturage muri rusange byo kuba bakwandura indwara y'igituntu ubwo rero yatanzeho urugero ati nk'umunyeshuri twiganye turarana muri dorotwarimo ariko akarwara hazashyira igihe tukabona abandi nabo batangiye kugira ibimenyetso wa munyeshuri warwaye wenda ashobora kuba yari afite kimwe mu bibazo navuze haruguru cyane cyane ashobora kuba yenda yarafite ubwandu bw'ako gatera sida bukagabanya ubudahangarwa bw'umubiri we bukamuviramo kwandura ya ndwara y'igituntu ariko aramutse atari ibyo ashobora no kuba yarabanye no mu rugo nawe n'umuntu ufite indwara y'igituntu we akaza ku ishuri ayifite ba bandi babanaga rero ku ishuri kuba ataranduriye rimwe nabyo nk'uko bisanzwe ubudahangarwa
bw'umubiri wabo
buri muntu afite ubudahangarwa bw'umubiri bunyuranye n'ubwa mugenzi we nanone bikanaterwa n'ubuzima bwa buri munsi umuntu abamo kuko nk'uko ezekiel cyangwa se gaspar ugeze kubikomoraho yavuze ko indwara ikunze kugaragara ku bantu b'abakene kuko ntabwo mu by'ukuri ari ubukene buyizana ahubwo ni ya mibereho babamo bafite imirire idahagije kuko kutagira imirire ihagije nabyo bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu bikaba byamuviramo kwandura indwara iyo ari yo yose cyane cyane igituntu kubera ko cyo cyandura no mu mwuka
igituntu rero gikomeza kwandura hari indwara zimwe zandura zifite igihe zandura noneho hashira nk'igihe zikaba zitagifite ubushobozi cyangwa se ububasha bwo kwanduza abantu nk'igituntu igituntu buri igihe cyose umuntu akirwaye ashobora kwanduza abandi
iyo umuntu arwaye afite indwara y'igituntu ashobora gutangira kwanduza abantu mu gihe we ubwo aba ataranamenya ko afite iyo ndwara y'igituntu cyane cyane igihe akorora we akaba akibyita ko ari inkorora isanzwe ntiyegere kwa muganga cyangwa ngo bamusuzume hakiri kare ariko nanone ashobora no kugera kwa muganga nk'uko mugenzi wacu yabivuze gatwari ntibahite bakeka indwara y'igituntu bakaba bamuha imiti y'inkorora kuko ikimenyetso cy'inkorora ntabwo ari icy'igituntu gusa kiva ku ndwara nyinshi yenda muri iyo minsi mu gihe ayinywa abantu bizera ko ari kuvurwa kandi mu by'ukuri atari kuvurwa indwara nyakuri afite nabwo bashobora gukomeza kwanduza indwara y'igituntu ariko uko bigaragara iyo umurwayi atangiye kunywa imiti bwa bushobozi bwo kwandura buhita bugwa bukagera hafi kuri zeru ku ijana kubera imiti gusa nubwo udukoko tuba tutarapfa twose ariko tuhita ducika intege intege bitewe nta miti umurwayi atangiye gufata ku buryo ubu- kwanduza wa- wa- iyo umurwayi ari ku miti kandi ari kuyifata neza nta navuga ko ibyago byo kwandura biri hafi kuri zeru kuri zeru ku ijana iyo uwo mubana umurwayi mubana anywa imiti ye kandi akayinywa uko yabigirijwe no kwa muganga Mhm. Ye- gaspar ubanza yabanabajije aho umuntu yajya igihe yabona ko agiye kwa muganga yakeka ko arwaye igituntu hanyuma akabona uh, tuvuge atanyuzwe hari ahandi hantu yajya kugira ngo abashe gushyira umutima hamwe yumve ko icyo gituntu koko ntacyo afite
Eh, na- nkurikije ko mu rwanda u- u- sisitemu y'ubuvuzi iteye ndetse na- n'uburyo bwo gutanga serivisi bukoze mu gihugu cyacu ku mavuriro yose ndetse no mu biro bitanga serivisi haba hariho izina ry'umuntu uri gukora muri iyo biro cyangwa se mu- mu- muri iryo vuriro hakaba hanariho nimero ya telefone y'uwo muntu ndetse hakabaho na nimero ya telefone y'umukuriye bakubwira bati uramutse utanyuzwe na serivisi aguhaye menyesha uyu nguyu abe yako- yagufasha cyangwa se yanakuyobora ahandi wajya kubariza i- icyo kitakunyuze eh, muri serivisi wahawe kwivura cyangwa se indi serivisi runaka ibyo ku mavuriro yose mu rwanda byo biriho ariko icya kabiri ni uko uramutse wivurije reka dufate urugero ku ivuriro ryitwa a ukabona we uburyo bakuvuye yendura n'abasobanuriye ariko kubera ko burya bandikira abantu ushobora kugwa ku muntu wifite ibindi bibazo uwo munsi ibyo umusobanurira we ntabyumve ukabona ntacyo agufashije nakugira inama y'uko niba wowe wumvaga cyane ukeka indwara y'igituntu wakwigira ku ivuriro de cyane cyane ko twe mu rwanda dufite amavuriro menshi kandi ayo mavuriro yose afite ubushobozi bwo gusuzuma indwara y'igituntu kandi ndakeka ko ubundi usobanuriye umuntu ukamubwira neza ibimenyetso byawe nta mpamvu yo kutagusuzuma indwara y'igituntu cyane cyane yuko n'ibizamini byo gusuzuma indwara y'igituntu abaturage babikorerwa ku buntu atari ukuvuga ngo wenda byaba byasubizaho umuturage kubera ko uwo munsi yaje kwivuza adafite ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga bwo kwishyura icyo kizamini
Eh, ndabona t- twakomeza tuga- tukakira n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika tusubire mu burundi paul turi kumwe
yego turi kumwe Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndabona ikibazo nagomba kubaza kuko ikiganiro nagifashe kigeze kure sinzi ko abandi baba bakibagije njyewe nagomba kubaza igituntu cyo mu magufa n'igituntu gifatira mu mu mahaha yuko ibimenyetso ari bimwe
Eh, ubwo araku- arakubwira mu kanya Eh, ni icyo kibazo wari ufite
yego nicyo kibazo nari mfite Eh, urakoze cyane twakire na cedric Ce- cedric uranyumva
Narumva mwiriwe neza.
wiriwe Ye, ikibazo cyawe
Nagomba kubaza uyu mudogiteri Mhm.
ambwire iyi ndwara y'igituntu yoba yica nk'abantu bangahe ku munota dufashe au niveau mondial dufashe amaye nk'ibiharuro.
Ah, ndumva twari dukwiye kwibanda cyane mu mu rwanda kuko ariho ah, ashinzwe kurwanya iyi ndwara y'igituntu hanyuma Na- ubwo- na- naho yego naho naho nyine ikindi kibazo gira kabiri nagomba kumubaza Eh, ni basi asa- a- akagohe yo- yo- yotuvunira twebwe tubanywa bino bihugu ubona ko turi inyuma y'amajyambere nk'uburundi n'u rwanda kugira ngo eh, twirinde iyo ndwara canke iyo ndwara ntibandanye igwira ko arakara
agakina inama ushaka ko abagira uretse ubwo turaza kugira mu kanya urakoze cyane cedric ye muganga ah, mucyo nagira ngo musubize paul ikibazo cye
paul arakoze ku kibazo abajije abajije niba ibimenyetso bidashobora guhinduka bitewe wenda n'igice cy'umubiri cyawe bibatiwe n'indwara y'igituntu mu by'ukuri ibimenyetso by'indwara y'igituntu birasa cyane uta- utitaye ku gice cy'umubiri cyafashwe uretse gusa iyo atari ibiha byafashwe inkorora ntabwo igaragaramo ariko bya bimenyetso bindi byose nababwira ari umuriro kugira umuriro kubira ibyuya cyane cyane ku mugoroba gucika intege kugira ikizubakanwa gusa ibiro umunsi ku wundi ibyo byose umurwayi arabigaragaza ariko iyo ari noneho harimo n'ibihaha ku bihaha bwo ikimenyetso cya mbere gihita kigaragara mbere y'uko n'ibindi bitangira kuza inkorora haba hari ikindi gice cyafashwe ibimenyetso bindi bikagaragara ariko inkorora ntibonekemo icyo gihe rero hari ibindi bimenyetso biboneka ariko ubwo noneho ari uko wageze kwa muganga hakoreshejwe ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma harimo iyo ari umuntu wafashwe n'igituntu cyo mu magufa iyo bakoze bamucishije mu cyuma babona igufa ryafashwe uko rigenda ryangirika bagahita babona yuko bya bimenyetso kuko bari batetse indwara y'igituntu bigaragaye ko cya gituntu ari igituntu cyo mu magufa iyo ari umuntu ufite uduturugunyo igituntu cyo mu turugunyo akenshi ugeze kwa muganga uko muganga gusuzuma ibice by'umubiri wawe hari aho ashobora kugera akatwumva twabiturugunyo rimwe na rimwe akaba yafataho na n'aka agace kako gaturugunyo akakagereza muri laboratwari bagasuzuma bakemeza ko ari igituntu ushobora noneho kuba narafashwe n'igituntu kigafata inyama zo mu nda iyo bagucishiye mu cyuma bita ekogarafi akenshi babona ibindi bimenyetso kuri icyo cyuma biza noneho byemeza koko bifasha wa muganga kwemeza ko wa murwayi afite indwara y'igituntu mu by'ukuri muri rusange ibimenyetso bikunze kugaragara ku ndwara y'igituntu utitaye ku gice cyafashwe birasa cyane cyane cyane ko abenshi muri bo nk'uko nababwiye ijana na mirongo icyenda ku ijana baba barafashwe n'ibihe ari ibihaha byafashwe ariko iyo ari atari ibihaha byafashwe cyane usanga noneho byamenyetso bindi uhereye ku muriro kubira ibyuya utw'ibiro utuzibakanwa no kugenda ucika intege umunsi ku wundi bigenda bigaragara kuri bose noneho utitaye ku gice cy'umubiri cyafashwe naho ku byo federica yari abaje ku bijyanye n'umubare w'abicwa n'indwara y'igituntu namubwira urugero amugane ku rwanda ku rwanda tugira buri mwaka hafi abarwayi b'igituntu ibihumbi bitandatu naho abarwayi b'igituntu ibihumbi bitandatu mirongo icyenda hagati ya mirongo inani n'icyenda na mirongo icyenda na kabiri ku ijana baravurwa bagakira neza hakabonekamo rero buri hafi gatanu ku ijana bivuga hafi abarwayi magana atatu buri mwaka bapfa bari ku miti y'indwara y'igituntu ndetse bapfa kubera indwara y'igituntu urumva rero we yabazaga yenda ngo buri munsi apfa bangahe ubwo baze ku munsi ni umunsi w'umurwayi umwe ku munsi kuko munsi y'imyaka iyo ni imyaka ari magana atatu na mirongo itandatu mu rwanda ni hafi magana atatu bapfa ku mwaka bishwe n'indwara y'igituntu yari ahavuze rero twakwirinda gute kwirinda nababwiye uburyo bwa mbere bwo kwirinda ni uko abarwayi bafite indwara y'igituntu bagaragara hakiri kare bakavurwa kandi bakavurwa neza kugira ngo badakomeza kwanduza abandi ni bwo buryo bukomeye reka twakire uwa nyuma mu bakunzi b'ijwi rya amerika kubera umwanya dusigaranye ni gato cyane ndi uwayo i kampala muri uganda uranyumva
ndumva neza ikibazo cyawe muri makeya
ndakomeza
ntabwo tukumva neza uburyo bwo kwirinda igituntu
aha turi ku muhanda cyane hari byinshi cyane gute twakirinda
nibyo muganga yari amaze gusubiza ariko ubwo reka muhe ijambo rya nyuma nyine mu gusoza atanga inama muri rusange akurikije ibibazo byabajijwe muri make cyane muganga mucyo icyo mwabwira abakunzi b'ijwi rya amerika mu buryo bwo kurwanya igituntu no kukirinda
murakoze cyane icyo inama nagira abadukurikiranye ya mbere ni ukumenya yuko indwara y'igituntu ikiriho ku isi icya kabiri ni ukumenya ko uburyo bwa mbere kandi bukomeye bwo kwirinda indwara y'igituntu ni kumenya abafite iyo ndwara hakiri kare bakavurwa hakiri kare kandi bakavurwa neza bagakurikiza amabwiriza abaganga babaha iya gatatu ni uko ababana n'abo bafite indwara y'igituntu cyangwa bagaragaye ibimenyetso bigatuma bafite indwara y'igituntu bagira abo barwayi inama yo kugera ku mavuriro cyane cyane mu rwanda naho navuga bakagera ku ivuriro ryabo ryose ribegereye bakavurwa kandi kugira ngo hatazagira n'utinya kujya kwivuza bamenye ko serivisi zose zijyanye no kwivuza no kwirinda indwara y'igituntu zitangirwa ubuntu mu rwanda murakoze urakoze cyane dogiteri yves mucyo kuri ikiganiro tugiranye ndashimiye n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma abaduhamagaye n'abaduteze amatwi mwese mwese mugire amahoro